abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba naho wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ibiruhuko se bikomeje kugenda neza twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose kandi ko mufasha ababyeyi banyu imirimo yo mu rugo sibyo nibyo rwose cyusa none se bana nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko kwambuka umuhanda twiruka gukina mu muhanda cyangwa hafi yawo ari bibi kuko ibinyabiziga bishobora kutugonga nibyo rwose teta bana nshuti zacu mwebwe mu kiruhuko ni ibiki mukora bibafasha kwiga no kunguka ubumenyi bushya muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko tugomba kwita ku mutekano w'abana bacu by'umwihariko tukabasobanurira uburyo bagomba kwitwara igihe bambuka umuhanda cyangwa banyura hafi yawo kugira ngo tubarinde impanuka zo mu muhanda uyu munsi turasobanurirwa bimwe mu bikorwa twashishikariza abana bacu gukora igihe bari mu biruhuko bikabafasha kwiga no kunguka ubumenyi bushya ngaho rero mwese nimwumve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
niyoyoboka ndabamenyesha ko hasigaye akanya gato cyane ngo umukino urangire uba ufite rushangi niwe urayirarana baka rujangi ni iyawe shagahe ni iyawe ntumwiteje gahe umukino urarangiye ngiye sinshaka kurara na rujangi dukomeze dukine oya gahe twumvikanye ko izuba nirirenga kuri uyu murongo umukino urangira kuba ariwe uraranye rujongi ubwo ni wenyine wagira ngo nkure pipi kubiri sinshaka kurara na rujangi reka nkugire inama gahe nugera iwanyu uyihe umwana w'iwanyu ari we uyirarana yego we urakoze kanyoni iyo nama niyo nzi uwo ndibuye muze twicara aha turuhuke yego dusakuzanye we sakwe sakwe somaka zenguruka duhure umukandara oh mwese muri mwuzi iki gisakuzo sakwe sakwe somagahe nagutera icyambuka amazi kitagira amaguru icyo ni igikira ninde ugitoye we njye icyo gisakuzo ntacyo nzi gahe nicyo wihimbiye vugisha ukuri mu kimwe ariko ngicyo gahe ijwi wawu kuko mbatsinze rujongi nyivuyemo sibyo
gahinura akanyabwenge burya ni wowe utahiwe gusakuza akanya njye ngiye kubasomera igitabo navanye iwacu icyo gitabo wakivanye he kanya kiriho amashusho meza wagira ngo ni inyamaswa ziri kwiruka Ni iki iwacu baguriye mukuru wanjye ngo ajye asoma mu kiruhuko ngaho nashasha dushobeye mwitondere rero mutege amatwi yeee kera habayeho inuma yarikaga mu ishyamba ikibanira n'abana bayo yo mbega byiza we ishyamba ryaje gushya
hanyuma inuma n'abana bayo n'izindi nyamaswa zari mu ishyamba mushishike twumva uko byagenze inuma yari yagiye guhahira abana itashye isanga ishyamba ryahiye ishatse abana bayo irababura wirira gahe Ubwose niba abo bana barahiye.
wenda imana yakoze igitangaza komeza utubwire twumve uko byagendekeye abo bana ashakanya inuma yakomeje kugenda ishakisha abana bayo yeee igeze imbere ihura n'abana b'icyugu bagiye kuvomera tangara yewe bo ntibahiye nuko inuma irabasuhuza irababaza ngo ese mwe muracyabaho abana b'igihugu bati yego inuma irababaza ngo mama wanyu ari aho bati yego ari mu rugo yooo n'agahinda kenshi n'ikiniga inuma irababwira ngo njye nabuze abana banjye yooo muceceke twumve uko byaje kugenda abana b'igihugu babwira inuma bati abana bawe nabo turi kumwe ngwino tujye kubakwereka
byiza we
ubwo inuma igezeyo ibona abana bayo irabayambira cyane ishimira cyane igihugu cyatabaye abana bayo ndetse igisezeranya ko izahora igishima noneho nanjye ngiye kurira kubera ibyishimo nuko inuma iguruka ivuga ngo cyugu warakoze cyugu warakoze cyugu warakoze cyugu warakoze ikihugu cyarakoze cyane eh njye ubasomeye inkuru ndimo nshimira
urakoze kanya mbega inkuru nziza irababaje ariko irangiye ishimishije cyane Sakwa sakwe, soma sakwa sakwe.
soma
mbega inkuru nziza kanya nasomeye utundi tunyamaswa yego disi cyusa iyi nkuru y'inuma n'icyugu nanjye ndayikunze bana inshuti zacu mwebwe muri iki kiruhuko ni ibiki mukora bibafasha kwiga no kunguka ubumenyi mu kiruhuko nsoma ibitabo bikangura ubumenyi muri iki kiruhuko nize gufura nafuze amasogisi ni mama wanyigishije mu kiruhuko nize koza amasahane mama arabinyereka koza ibyombo mukuru wanjye niwe ubikora njye ngasasa uburiri mu kiruhuko nuza ibikombe cyangwa nkagakubura nyine hari umukozi ubinyigisha dufite mu kiruhuko nize guteka ni- niga gukubura niga koza ibyombo niga no gukoropa niga no gufura imyenda umukuru wanjye yarabinyigishije njyewe mu kiruhuko mesa amasogisi aramesa akantu papa yanaguza rinete ubundi nkanoza n'ibyombo rimwe na rimwe nkanafasha tatine ku- ku- kubyunyuguza noneho ubundi nkanakubura njyewe bakuru banjye bajye njya guhaha oh mubisobanuye neza rwose bana inshuti zacu murumva ko ibiruhuko byacu ari umwanya mwiza wo kwiga ibindi bintu byiza kandi bitwungura ubumenyi sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese
Iyo umwana akeza n'umutwe urakeza iyo umwana akeza igihugu agakeza iyo umwana akeza igihimba kirakeza iyo umwana akeza amabuna arakeza iyo umwana akeza amaguru arakeza umutwe mutwe mutwe amaboko boko boko amabuno buno buno n'amaguru guru guru
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bano nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline uyu munsi nabateguriye indirimbo nziza cyane yitwa bana nimuze tujye gukina ndizera ko iyi ndirimbo iri bubashimishe ngaho nimutege amatwi mwumve uko ndirimba bana nshuti zanjye muze tujye gukina dore ikirere kimeze neza izuba ngirirarashe niba ufite agapira kazane tugakine niba ufite umugozi uzane tusimbuke niba nabyo kandi ngwino dukine twanakina n'indi mikino inyuranye bana nshuti zanjye iyi ndirimbo yabashimishije ubu noneho tugiye gufatanya kuyiririmba ndajya ndirimba agace hanyuma namwe musubiremo muriteguye bana nshuti zanjye muze tujye gukina dore ikirere kimeze neza izuba ngirirarashe niba ufite agapira kazane tugakine niba ufite umugozi uzane tuwusimbuke niba ntabyo kandi ngwino dukine twanakina n'indi mikino inyuranye murakoze cyane none rero nimutega amatwi ngiye kwabaza ibibazo ku ndirimbo twize numve ko mwankurikiye none se nshuti zanjye indirimbo yacu yitwa ngo iki murakoze cyane rwose nk'uko mubivuze indirimbo yacu yitwa bana ni muze tujye gukina none se mu ndirimbo yacu batubwiye ko ikirere kimeze gite mwasubije neza cyane mu ndirimbo yacu batubwiye ko ikirere kimeze neza izuba rirashe abana mu ndirimbo yacu bavuze ko twakwifashisha iki mu gihe turimo gukina bisobanuye neza cyane mu ndirimbo yacu batubwiye ko twakwifashisha agapira n'umugozi abana ibikinisho bitabonetse ntabwo twakina mu bisobanuye neza cyane ibikinisho bitabonetse twakina n'indi mikino none se nshuti zanjye indi mikino twakina ni nk'iyihe ni byiza cyane muvuze ko indi mikino twakina idasaba ibikinisho harimo nko kwihishana n'iyindi ariko namwe mujye mwikorera ibikinisho byoroheje mwakenera mu gukina mushobora nko kwibangira agapira gukora agapupe ndetse n'ibindi byinshi binyuranye kandi ndabizi ko mubishoboye kandi mujye mukunda gukina gukina ni byiza kandi mujye mukina mutarwana murakoze cyane mwabaye abana beza pe murabeho naho ubutaha rimwe kabiri gatatu kane
mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzave kandi arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo cyusa kandi nyogokuru aradukomeza umugani w'uruyuki n'umubu bana mwese muze tumusanga aradutegereje kera habayeho abana karame nyogoku mumeze neza tumeze neza nyogoku yo imana ishimwe cyane ni byiza rwose ndagarutse kugira ngo mbakomereze wa mugani harya nabaciriye uwuhe mugani yego ruyuki n'umubu
umugani w'uruyuki n'umubu sibyo yego nyogoko ye ubu rero tugiye kuwukomeza sibyo mukomeze mutege amatwi neza muwukurikire ariko ntarabakomereza twabonye ko mukwiye kujya musomera abandi bana uyu munsi ngaho tubwire ucire umugani bagenzi bawe kuri gahunda y'umubu harimo kugaba ibitero mu bantu ndetse no kubategera ku miryango basohotse mu migoroba imibu ikajya ijya ku muryango hariya ku rugi igatega abantu binjira komeza utubwire umwe mu bagize umuryango wa mubu atanga ikindi gitekerezo cyo bagomba no kwibasira amatungo umwe mu bagize umuryango wa mubu yego avuga ati ati ntituzibagirwe kujya no mu matungo cyane cyane inka kuko arizo zifite amaraso menshi nawe soma twumve bo buze uko yibasira umuryango wa gakima yimukiye ku nka ye iyo nka yahuye n'ibitero bikomeye birayizahaza ibitero bikomeye by'iki by'imibu Yego. gakima yibaza icyo azakora biramushobera mubu n'inshuti ze zayinyunyuje amaraso none isigaye ari amagufa masa ehe mwabyumvise se murumva umubu ibintu bibi wakoze yego imibu yaragiye inyunyuza amaraso y'inka inka isigara ari amagufa gusa yanamye irananuka mbega Eh? ngaho reka tugarukiriza ahangaha tuzakomeze umugani ubutaha ni mwiha amashyi murakoze cyane mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzave ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu ooo mbega ukuntu mubona inshuti ze banyunyije amaraso y'inka y'agakime ikananuka cyane yego disi cyusa nanjye birambabaje rwose ariko n'ubundi umubu nta cyiza ukora kuko uraturya ukanadutera indwara bana nshuti zacu mujye mwirinda imibu sibyo noneho mbere y'uko turuhuka tubanze turirimba ni indirimbo mwayerukaga se twatangiye
icyo nkundira papa anyigisha kwandika anyigisha gusoma ubundi akaza tugakina icyo nkundira mama anyigisha kubara akancira utugani ubundi akandirimbira icyo nkundira papa ansomera udutabo turimo udukuru twiza tw'abana bato icyo nkundira mama anyigisha isuku nkasukura mu rugo ubundi akanshimira ubundi akandirimbira ubundi akandirimbira
ooo mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke Mm, papa mm, urugi ko rutinjiramo neza ra
reba cyusa urabona ko ikibazo kiri aha ntabwo urubaho rwacu twakozemo urugi rugororotse neza ndabibona Eh, eh, ni akantu gato eh, reka kaze nkavane
ni ukuvuga ko tutafashe ingero neza papa Eh, yego eh, eh, akira ngaho hasene neza Eh, hanyerere yego Eh, imbaho zisenye neza ziba ari nziza papa Eh, niyo mpamvu rero ubona njya ntinda mu ibarizo ryanjye cyusa kuko singomba gusondeka ibyo nkora ngomba kubikora neza bigasa neza kandi iyo hari ahantu urubaho rudasennye neza rushobora gukomeretsa umuntu cyangwa kwangiza umwenda urakoze papa nanjye nibura nzaba umubaje nkawe njye nkate imbaho neza zigororotse kandi nzisene neza yego akazi gakoze neza gahesha ishema n'icyubahiro ugakoze Eh, ariko rero umwana wanjye yakarame papa ntiwumve ko ugomba kuba umubaji kuko nanjye ndi umubaji eee dore ugira amahirwe uriga kandi uri n'umuhanga mu myaka iri imbere uzamenya neza icyo ukunda maze aba aricyo wihuguraho by'umwihariko si byo papa Karame.
njyewe ndabizi nzaba umwarimu eee teta karame kuki wumva ko uzaba umwarimu urabona ntazi kwigisha abana se do nigishije manzi na mugisha uko bakora udukarito n'ubwato mu bipapuro none babimenye Oh, ni byiza teta Eh, ndaje munyereke namwe ibyo mwakoze teta karame twe turimo gufunga inzu yacu ahasigaye tuyisiga amabara meza cyusa karame aho uyiteka ndahita amatera ubusitani bwiza cyane yego sha teta maze imbere y'ubusitani haraba hari uruzi aho ubwato bwanjye buzajya buca ngo ngwiki ngo buzajya bugira gute buca se bwo bugiye he gutembera kunembereza mu mazi no kuroba amafi yo gutekera abana abana Karame.
umva mufite ibitekerezo byiza rwose Eh, wakoze gukina natwe papa no kutwigisha kubaka inzu no gukora ibikinisho mu bipapuro eh, maze rero nanjye ngiye kwitegura kuko mfitanye gahunda na habimana sibyo kamari we ubu koko nibwo wibutse gahunda wampaye
uzi koko ko nakererewe mbabarira habima ariko nukuri kama tekereza ko ngutegereje iminota irenga mirongo itatu ntahero nkibaza niba uri amahoro kuko udasanzwe wica gahunda ni imirimo nakoraga n'abana yampugije Eh, ndarangara rwose sinareba ku isaha akabije rwose ariko turakoze pe Eh, sibyo abana yego papa koko kama Eh, umuntu nkawe wize uzi agaciro k'umurimo ugata igihe ko gukinisha impapuro n'abana habima ntabwo nataye igihe nari ndimo nigisha abana bawe ukora ibikinisho koko ye byita ibikinisho ariko muri iyi mikino n'ibisobanuro mbaha abana banigiramo ubwenge cyane cyane muri ibi bihe bamaze batajya ku ishuri yego ndabyumva ariko nibakuru rero bajya ku irembo bagakina agapira nibura bityo ntibidindize akazi kawe oya habima ni ngombwa ko muri ibi biruhuko duha abana bacu umwanya bagasubiramo mu masomo ndetse bakanakora n'indi mirimo ibafungura mu mutwe dore inzu nakoze njye na papa Eh, ntureba se
gukora iyi nzu byasabye ubuhangara
ubuhanga kandi bigafata umwanya kuyishushanya kwandika ku mpapuro ibikoresho bizakenerwa n'aho bizava kubitegura umva noneho kuyikora rero nibyo koko bitwara umwanya rwose ndabibonye Yego. ariko nzi ko cyusa yungutse byinshi reka abana bawe bamenye ubwenge urabakoresherega akamaro kandi rwose ubagenera n'umwanya nubwo uba utorohewe n'akazi kawe yewe n'abawe rero wajya ubashakira ibyo bakora kuko ubwenge barabufite ibyo uvuga rwose nibyo kama Eh, ibi biruhuko ni birebire abana bagize ibyo bahugiraho byatuma batarambirwa rwose rwose bakunguka ubwenge kandi bakagira n'igihe cyo kuba hamwe n'ababyeyi ikindi buriya utazi byabarinda kwirirwarega bazerera rwose habima urumva ko uruhara ari urwacu ababyeyi ntiduheranwe n'imirimo n'ibiraka rero ngo twibagirwe abana hari byinshi bakeneye kumenya pe ariko habima ndakumva hari igitekerezo nari ngize ku igitekerezo ikihe ubwo ngubwo kama ari nk'ibishoboka abana bacu nk'urugero aha mu mudugudu bakajya bagira igihe bahura n'umwe mu babyeyi akagira icyo abigisha
icyo gitekerezo ni ingenzi rwose byaba Urumva byiza atari cyane cyiza.
nka cyose akigisha abandi bana nko gukora inzu
hari ubumenyi bwinshi abana bacu bafite na mariya roza rwose yakwigisha abana kuboha ibintu mu bidodo uwo mushinga ntakusakama rwose ko abizi Eh, umva niyo byaba rimwe mu cyumweru bya bihari umva kama ndakumva ababyeyi mpura nabo bafite abana ndababwira bazagushake dupange neza iyo gahunda yo kwita ku bana mu biruhuko Eh.
habimana atunguwe no kubona inzu teta na cyusa bubatse bakaba banayisize amarangi maze asaba kamari ko bashishikariza ababyeyi bo mu mudugudu guhuriza hamwe abana bose bakabigisha ibintu bitandukanye bakora bikabungura ubumenyi muri iki gihe cy'ikiruhuko ariko se wowe mubyeyi udukurikiye aho niho waba wibaza ibikorwa umwana uri mu kiruhuko yakora bikamwungura ubumenyi twegere impuguke idusobanurire
nitwa solange umutesi eh, ndi impuguke nkaba n'inzobere mu burezi bw'abana b'incuke nishimiye kubana namwe mu kiganiro itetero abana iyo bari mu kiruhuko oh, baba bagomba gufasha ababyeyi cyangwa se ababa basigaye mu rugo twa turimo two mu rugo Aha harimo nko gukubura koza amasahane umwana akamenya kwimesera Oh, ibyo byose ariko abikora abifashijwemo n'abantu bakuru ntabwo umwana ya- yakora akazi ngo akarangize habaho kwiga nko koza amasahane uramwerekera ukamufasha kuyunyuguza ufura umwenda we cyane cyane nk'utwenda twabo tw'imbere akatuvuguta ukamwereka ahari ikizinga akavuguta yanarangiza ukareba neza kuko n'ibyo yakoze ari byo ukanamushimira akagira imbaraga n'ubutaha kuzajya akifatira noneho akibwiriza ubwe kukimesera umwanya umwe aba yameshe utwenda tw'imbere n'amasogisi ariko ejo abasha gufata ishati ye akayivuguta akamwerekera uti babanza hejuru kwikura bakagifura amaboko n'igice cyo hasi icyo gihe iyo yabimenye ubutaha arabyikorera utwo turimo twose rero batwigira muri vakansi mu biruhuko nta handi hantu babyigira kuko igihe kinini bakimara ku ishuri iyo ugize amahirwe nk'umubyeyi ukababona mu biruhuko ubatoza utwo turimo hari nk'ukuntu umwana asa n'uvumbuye ikintu umubyeyi ugasanga aramukubise agafata nk'ibyondo akabitoba agasukamo utuzi umubyeyi yamubona akavuga ati umwana ari kwiyanduza ugasanga aramukubise akajya nko kwahira ugasanga azanye utwatsi nka tubiri dutatu ni uko nguko baba batangira kwiga ugasanga afite nk'akabido k'amazi cyangwa se utu ducupa two tuvamo amazi bakikora ari nka batatu ngo bagiye ku mugezi bagiye kuvoma wowe mubyeyi iyo ubabonye nk'uko nguko urabareka ahubwo ukabatera imbaraga ubutaha iyo yajyanye ka gacupa k'amazi noneho ubutaha we amanukana akabido k'amazi akagenda akavoma akayazana hari n'igihe bahura n'abandi bana b'ahandi yahura n'abo mu rundi rugo wa undi wabumbaga icyondo akabasha nawe kuba yabashije noneho kukibumbamo itafari cyangwa se agatoragura utubuye akatwita amatafari akagerekeranya icyo gihe iyo umwana ari gukora ako kazi kagiye gatandukanye nawe mubyeyi uri hafi aho ngaho ureba n'impano abana bafite hari igihe umubyeyi ahita akubita umwana ugasanga wa mwana acitse intege yakongera gukora cya kintu akibuka ko bakimukubitiye yongere kugikora naho ngaho n'abana badindirira ubundi n'ubwonko bwabo ntibukanguke iyo ari gukora uturimo nk'utwo ngutwo ni hahandi usanga n'umwana asabana na bagenzi be kuko hari akantu ananirwa gukora akibuka ko mugenzi we yagakoze cyangwa nawe ashobora kumubaza akagakora icyo gihe abana bagenda bungurana ibitekerezo hakabonekamo cya kintu cyo gusabana bagasabana na bagenzi be buri wese agahereza undi utwazi kandi ugasanga bahurije hamwe cya kintu wakirema nk'umubyeyi uri hafi aho ukabona abana bakoze ikintu kigaragara igihe rero nk'umubyeyi urabashima waba ufite akantu ko kubashimira ukabashimira ushobora no kuba uhishije agacyayi hafi aho ngaho ukabahuta mwakoze ibintu byiza muze mbahembe umwana agira imbaraga n'ejo noneho yakora cya kintu akabona ko umubyeyi amushyigikiye yaruhutse mu bwonko kandi aranashyigikiwe impande zose babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa gutoza abana no kuberekera ibikorwa bakora mu kiruhuko kuko bituma bunguka ubumenyi bushya bikanabafasha mu mibereho yabo bamaze gukura ndetse bikanatuma basabana na bagenzi babo
inshuti zacu ikiganiro itoto twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
cyose nawe teta ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko tugomba kwita ku mutekano w'abana bacu igihe bari ku muhanda tukanabasobanurira uburyo bakwiye kwitwara mu gihe barimo kwambuka umuhanda cyangwa bari hafi yawo duhere ku butumwa bwa bamwanga jean batiste uvuga ko ababyeyi bagomba kwerekera abana babo kwambuka umuhanda bakanabigisha uburyo bareba mu mpande zose z'umuhanda mbere yo kwambuka kugira ngo birinde impanuka mugabekazi felisi aravuga ko ari byiza kwiyegereza abana mu gihe bagiye kwambuka umuhanda kugira ngo ababyeyi babarinde impanuka dusoreze ku butumwa bwa leonce neyimari uvuga ko ababyeyi bagomba kurinda abana gukinira hafi y'umuhanda kugira ngo bitabaviramo intandaro yo kuba bagongwa n'ibinyabiziga aravuga kandi ko akunda ikiganiro itetero dushimire bamwanga jean batiste mugabekazi felisi na leonce neyimari ku bitekerezo byiza batugejejeho mama korete tunamushimiye bane inshuti zacu namwe ababyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikore ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasidire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bane inshuti zacu bayi namwe ababyeyi bacu imana ibarinde turabakunda nifitiye agatabo kanyungura ubumenyi ndicara nkagasoma iyo ni nyine kuzuyemo inkuru nziza n'imigani myiza kamara irungu iyo ni nyine niyo mpamvu nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma niyo mpamvu itetero itetero ikiganiro itetero mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice
mbere na mbere